I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. want to know. Which way Nigeria Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. pretext during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save night. reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. half a million miles. Let's start right now to repeat ourselves to us to make America is never going to pay its debts. Uh, it doesn't have to. It can, its debts are in its own currency. We can simply print it. Uh, the African debt is not in its currency. The African debt is in U.S. dollars. Africa has to uh, earn the U.S. dollars, uh, and uh, the only way it can uh, earn the U.S. dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming uh, independent uh, and doing something that the United States does not like. The principle underlying the foundation of the World Bank is that no country should grow its own food. Africa and the third world should only grow export crops. To export, uh, uh, in order to have an oversupply of cocoa and uh, uh, other tropical raw materials to keep down the price, they must buy their grain from the United States or Europe so that if they do something that we don't like, we can do what America tried to do to China in the right my people i salute you and welcome on this beautiful morning to inform me radio and this now a program state of the nation now our country sister olayemi voice on a day here yes but not dey here alone my brother dey with me You get some kind revelations where you go hear not be say you no know before but by the time you hear somebody they talk am and not just somebody now not be say na your own eh, brother by by continent or your brother by um, colour of skin but you go come see say na the people wey you know say dey put you for high <laughs> jump say na one of them na im dey even talk some kind things like that you come dey wonder say where humanity go you come dey wonder say why the wickedness of uh, humans like this, so dem just look us finish dem talk say no we must remain in debt we must to dey borrow borrow borrow from people. dem must dey force us dey tell us the corporation wey we go we go uh, concede our our resources to or our companies or establishment wey dey benefit the the generality of the indigenous people of nigeria and africa as a whole dem go dey give us criminals corrupt known corrupt people push am as corporations to africa say make una give the person this project or give the person this uh, a business then they go dey dangle um, loans and grants to us as if dem dey help us meanwhile for our back dem dey laugh us dem dey laugh us say dem dey steal hundred percent of our resources then dem dey give us one percent of uh, benefit and then they dey call am foreign aids or they dey call them grants <laughs> una no dey see the indigenous people of nigeria i dey talk am say na only we go fit repair this country by ourselves we no need any foreign aid we no need any foreign eh, person to come do am for us we get the ability the capability the capacity and the natural resources to take make africa wetin god want make e be but these people keep looting keep stealing from us keep destabilizing africa for their own benefit i know say a lot of good people dey among them dem no like wetin dey happen But what if the narrative change today? Say the same thing wey dem dey do to Africa, their kind come choose to dey do am to dem. Dem go like am? But the truth of the matter be say na wetin go happen be that. Because as dem teach us the English wey dem give us wey we come know now from the definitions and all that wey dem tell us we know say any seed wey person sow say e go reap am some dey call am eh, law of eh, karma then we dey call am the golden rule anything wey you you call am no matter how long e take repercussion dey always dey and the the the damages wey dem don do for places wey dem go They still this one you no come table talk say okay una get this thing okay make we give una dis eh, technology or make we train una people on how to take eh, use this technology but no una sit down talk say we no go ever fit use am we no go ever fit eh, do production that is why production engineering no dey our institutions on purpose production engineering no dey because na production engineering na we need to fit take use the resources wey dey here for our benefit una dey give us loans on purpose dey stuff am for our throat for una own selfish reason na don jam rock o 2023 all of una wey dey do these things una go see wetin go happen to una because payback time don come na una kind na im go still pay una with the same treatment wey una dey give africa and we say enough is enough na una country sister olayemi dey talk una no vex her dey vex this morning one and not vex my brother dey inside studio with me and we still expect um, some others to join us if they fit join us this um, morning so Ingo just uh, greet and of course take our studio reading will be the difference between political power and traditional power <tsk> That one another matter where the reason where they make my head they hot <laughs> They make my head they hot since still part of dis uh, criminality of these people, the influence yeah come dey make our our tradition our and our heritage of no no effect and then the, our people that's they dey call am civilization there is nothing civilization about wetin dem dey do because if you check our our uh, traditional heritage you go see am say even dey in line with the good book. Yeah principles wey we dey live by wey our forefathers live by you go see am despite the fact say dem no even know say a book like dat dey was in existence we were living a good life ma just ma give una expo the reason why almighty god allow these people come give us the language wey we take dey understand ourselves now na im be that o oh make we understand ourselves because if dem no bring dis language to us we for no understand ourselves so therefore all the extras wey una dey learn from dem wey be rubbish arrant nonsense make una throway am let's hold on to our values our family values our community values our traditional values wey shape us but dem don bring things deceitfulness of uh, flashy things come and now dem dey use am take dey spoil the generation wey suppose take over for from dem una think say dem no know wetin dem dey do na programming so we need to deprogram ourselves right now for us to know the right things for us to do and to work with our traditional institutions na there the solution dey politicians no get solution politicians are just they are just there for their pockets and the pockets of their masters the cabal the which which other word that they use for them again cartel uh, the cartel uh, the globalists syndicate. the syndicates all of them are criminals they eh, be na so i go talk and reach this morning my my cool down as my brother dey talk to una <laughs> no dey laugh i i no i dey laugh make i fit make i fit come in the way i go fit <laughs> you know say you mm. eh, e get the mood when the person wey lead you for a day as you e take take issues na dey sometimes dey influence the way you two take pick and so eh, i try to laugh make i fit take um, eh, enter softly today was supposed to be a day to take help bring down the tension of the society uh, we thank God, anyhow it be, we go always make sure we get out of these things as they go on gradually not be once they destroy them and so not be once we go feel repair them that's it now gradually we go put everything back and in we place need to, we need to start by the changing of our yeah, mindset mindset it might be the most important thing um, a lot of programming don't they done when make people they look at the rottenness of the west as the as the vegetable for the for the for Africa. You know, now so it just be. You can imagine they go bring in fruit when they use um, some things take aid to come down here. For instance, when you come here, we go they rush them as foreign fruit. But when you look at them, that is what they have rejected as a rotting fruit. Mm. So we should think of something and look for a way to always value your own. That is the originality of your nature. Yes, that one go carry us to take enter the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it's a birthright and is to be enforced by the people. On daily basis, you they see people move, work around the street. We all have silent challenges. When to a great extent, either the flesh is covering it I mean, the skin is covering it, or the cloth is actually covering it. And so, when you have a political appointment on daily basis, what have you done to help? What you don't do to take help reduce that pain that person they go through, or you just they go about helping them to increase their pains. Each day you do something within your office to either move out a policy when it be anti people, but for just the favor of a few, when they among the cartel, cabal, and all the group when she the name just now. You gonna say you they among those when they help to harden the situation when people they go through. I did try listen to somebody on um, on Friday. I did listen to one radio station and the guy they make a pay for people to make donation make them fit buy some food stuff give some people when things they very very bad for And till this morning people still they make donations of 5000 and some nairas some people somebody go drop two bags of yam and they, they call people when go come pick the yam and the young man is doing a good job yes to have sol- uh, take solicit for those help but the question now is politician dey there and you no go allow wetin suppose reach the people, reach them. why somebody when e be private worker for somewhere working with a private establishment in dey beg the street to help save the street and therefore i want to beg this morning that every position when you when you get today na to help stop the pain of someone when they look up to you. But if you go increase the pain with your office, today, Stand Fan day with you. Tomorrow, Hamatan. In fact, heat and sweat feel they close to you. Those same people you turn away from could eventually be the ladder you needed to either get up again or never to get up at all. So help somebody today who will then be able to take care of you tomorrow. No, they use your office to take victimize real fathers. No, they use your office as a polit- politician to take witch hunt people. No, they use policy to take the deal with people, and later you will say, "I've done my best." In mm. fact, if they tell you your best is not good enough, you've not really done anything called best. Ta ta ta. So, you've not done anything called best, though, because you saw these things as a challenge, and I make you come say you were the you, solution. precisely now when you don reach there you even worsen the situation you dey call yourself best the word best does not exist where there is anything that is not good good na im first come in before you get best or better or be better and best you cannot have where there is no good best does not exist there mm. if we know if even if i no too know the english may we go back no be our language no be our language e get as we dey trace am before we reach where best dey so you cannot have been best but you fit if you fit interpret am with your own language you eh, go understand say na where the person for say good better best you never first see good you never see better you call it so you've done your best ah, how you take jump the remaining the first two oga all of you when they where una dey now i dey call una complete failure this morning i dey na beg i dey see i just wan end this year with very serious beg i surprise when you talk say you dey beg i dey beg i just say make i beg but this is the last respect for beg because on the thirty-first i no beg i wan tell una say make una help to make sure una salvage the situation help just buy your name back by returning everything when you thief with your office by yourself for yourself. oga adeomobo you know say that one dey impossible right now. no ma right, if for dey possible. see this period wait this period now anything wey politician carry come out give na sacrifice. Eh, ma if if, for fit dey possible if no be say their hand don too stain to the point say no fit hold white cloth. you know there are so many you remember macbeth abi you remember where now when macbeth don't do soiling, in they e wash you e say the blood will no comot mm. again. You remember? Yes. Uh-huh. It is not just staining of the hands. When the heart is stained as well, no matter how you wash the hand, the heart does not wash the stain. And so, please, I will wish say, we start this year by saying, wash, wash your, your, hands, hands and, and, keep your heart your clean. Today, we are repeating the same language, oh, because the day of reckoning is very close. Your age does not represent youth, and therefore, there is an answer. My name now, Adiomo Akao. Oh, I greet everybody when they listen to us, and all our people when take time listen to us throughout the whole of this year. With a greeting and with a telling a compliment of the season. And in case you know to continue to join us on this program, the number where you go fit take reach us now 090 55 488 311. We they get on a message and uh, all the things one another sent to us, we they always make sure it come back on air as it's supposed to be, even after the program. Send us your opinion and the news around your environment. And even this year, where we enter, your little support go fit help us move to the next level on this program. My name is Adio Moakao. I salute Nawewe. Now, well done. All right, so now they listen to us on Informe Radio this morning, and the program now State of the Nation. So many things that happen, but it gets um, one way we need to talk about so that the indigenous nigerians go know and understand the the game wey the politicians and their appointees dey play with our commonwealth our commonwealth o oh, wealth wey suppose be for all of us no be the one wey dey carry go commonwealth o oh. that one na <laughs> that one na stealing no dem dey steal from anything wey dem carry comot say dem wan go add am their uh, uh, nigeria contribution to un na in fact if e be like say dem dey pay uh, their people wey dey spy on dem dem dey carry money go give dem say oya make una continue to spy on us or make una continue to destabilize our country na the way wey i see that organization to be be that because dem get paymasters those wey dey finance dem na dem na any dem dey dance to so they dey carry information informations from other countries member countries wey dem feel say dem be developing or undeveloped eh, or underdeveloped nations. but wey get resources dem send people as member nations dem send people go find the resources wey dey there Then dem come go tell the people wey dey sponsor them make those ones come come dey loot us dry then dem come dey come come dey give us one percent as aids africa make we stop to dey collect aids from us and make we stand our ground for us to take back our country na god put us for here for a purpose okay wetin we wan talk about today na oga emefiele dey say e dey for hot seat come like say na him be the most wanted <laughs> the most why you dey laugh Yeah, you say they say they for hot seat e eh, dey hot seat now is the most <laughs> wanted uh, wanted person nigerian cbn governor secretly returns from us hides away in abuja as dss intensifies moves to arrest him for financing terrorism They don't throw hand meet am now say na im dey finance terrorism but oga emefiele go fit do am without instruction from Eh, powers that be or from the oga patapata of them all oga adeomo the time wey <laughs> eh, dubai send list mm-hmm. of those wey dey sponsor eh, terrorism for nigeria Yeah, they get list give them, give am to nigerian government wetin the government do with that list remember say that time That's at that time na that time na this young man wey dey for efcc take enter office Yeah. then he come get one meeting wey he get with dem for abuja wey the guy nearly faint It's It's remember say i talk say wetin make the guy somersault that day na say you see you dey see the faces of the <laughs> of the people wey dey the list. dem sit down for the place wey for the home meeting. wey for the home meeting the thing over the young boy <laughs> and the boy the only way to get out of here is for me to faint so that i can be rushed to the hospital. <laughs> if i work out if i walk out of here <laughs> i know this house <laughs> so now, now the boy take <laughs> take save himself from that situation that day that na my interpretation i don't know no, how no ma you correct because when he look the crowd he go say ah but this person name there for this list wey dey ah, ah. here this this name there." and he knows all of them get boys for the place. yes na. Now he faint. Na, so that he can be rushed out without the boys having access to him and no you know say for nigeria we do dey good no matter how we hate person rich, if he don't faint we must rush and go hospital even him enemy go try to save am. abi <laughs> so that i go get something to collect from. yeah that was the only way to <laughs> disperse from the crowd otherwise if to say waka comot for loss before he reach office. <laughs> so fainting was the only option. okay so but now oga emefiele na him dey come dey point and to say he. In dey support uh, terrorists ah, they say no be small money He don give them o so na wetin <coughs> we wan talk about today be this say is it possible these people just dey feel say the indigenous nigerians say we our number six don dey work at all mm-hmm. is it possible for this man oga emefiele to do wetin dem say he do so without uh, the cabal telling him what to do see am um, that's why we we should always be careful when person tell us say do something eh they go give you the instruction to do am you know why so their own hands go clean yeah. then you wey do the thing na na you na dem go come dey use am take dey pursue say na you do am but why e come be say na now na im dis thing come out why e be say na now dss dey look for oga emefiele. <laughs> e get the people wey dey vex for am for dis eh, money change you know say a lot of eh, the politicians mm-hmm. not dey happy mm-hmm. because of all wey dem don loot since say di thing go come dey useless for them. is this a tactic for them to remove him from office so that they go put somebody wey go come change the the date that date wey him give wey be thirty first of eh, january for them to change am so that they go fit do all the magomagos wey they wan do during okay before during and after election with the money wey they don loot so many things dey under the matter <laughs> The indigenous nigerians dey watch because na so so immunity eh, eh, immunity and then dem come dey do impunity, uh, impunity and, then dem come dey look for immunity, immunity to cover the impunity other people wey dem don call wey dem don send their names why the government no do anything about am when they talk say dem no wan name and shame the corrupt people the people wey dey wey dey eh, sponsor terrorists why are they now naming and shaming emefiele guy emefiele you be collateral damage o oh. and you put yourself for there as i go take talk am reach because when you suppose do wetin you no do eh na the repercussion be this and then you say you even say had the guts to say you wan run for presidency that time <laughs> and now as as your own no work now you you come decide to spoil your brother's side abi okay oga adeomo oga <laughs> emefele is on hot seat. Yeah. so um, who go bail this cat comot who go uh, help am we wan go bail am o i dey go there go represent am for army and a lawyer dey go i no go follow you no i wan go bail emefiele you know we no wan wan bail am e no see us as those wey go fit help am for life but finally now i don see the indigenous nigerians dey only help so you know when man don see leg for inside trap now e dey know say the guy wey no too get leg when e dey use one leg waka say e get value well well now <laughs> i read something from here court stop dss from arresting emefiele by eh, nilfp eh, mode 9:58pm on december 19 The Federal High Court sitting in Abuja has declined an application by the Department of State Security DSS to arrest the arrest and detain Godwin Emefiele, Governor of Central Bank of Nigeria CBN. The cable understands this. Okay, um, I want <laughs> the judge. Okay. In declining the motion ex parte filed by an applicant in the absence of the respondent, Justice J.T. Uh, Tisoho, the chief judge said the secret police did not provide any concrete evidence to substantiate its claim that the Emefiele was involved in terrorism financing and economic crimes. Okay. May now, <clears throat> uh, uh it get another. Make a just, I just try pick different okay. paragraphs. So, the honourable judge also wonder why the same, the name of the respondent was not given simply as Godwin Emefiele without a material disclosure that he is the same person as the CBN governor, a highly ranking public <laughs> official who occupied an extremely sensitive position, the the source told the cable. Okay, now share you see two offenses when they there. One, no sub, no concrete evidence. Two, mm-hmm. they just refer to him as Godwin Emefiele, not as CBN's governor. And therefore, you cannot just say Godwin Emefiele. There are several Godwin Emefiele. Mm. So don't go and arrest that one. <laughs> then there is another thing here. The he now said the court in said, rush rush they go always make mistake. Uh, the court said such an application should have been accompanied with the presidential approval because of the grave implication for the Nigeria economy if the CBN governor is arrested and detained. Well, several other things follow. On Monday, a group of civil society organizations raised the alarm that there was a plot to frame Emefiele for terrorism and removed him from office. Okay, Don't be okay. used to undermine our investigation. DSS warned the public. Uh, well, there are several because they have to reply. Mm-hmm. All those. It's a very lengthy write up. Um, thank God, one of our uh, person forwarded the document and we, I now get access. I go and join, I come see the whole package. Now, why I took some few paragraphs from there now for us to know the origin of the whole of this Wahala, but make we first look at it. A government that is not interested in naming and shaming, call the name and shame, call the name and shame Emefiele. You see, when we they tell Una that time, Godwin Emefiele as Zenit Bank. <laughs> um, head then say that they use you you know here, they use you and so when worry finish una no gree listen godwin emefiele was the one that helped to raise the first alarm of 20 billion dollars missing in jonathan's government mm. when make because of his niger delta affiliation with the uh, river state governor then rotimi chubuka amechi when rotimi chubuka amechi take labas Jonathan, until the G7, who later became the G5, decamped and then merged to become the APC. That thing there among waiting make this guy lose the office. But even at that, they still compensated him. Keep your mouth shut. They gave him the office of the CBN governor, moving him from Zenny Bank then. And to even CBN. as the to since CBN, he enter CBN, uh, when he the enter kind issues where we don't get for this economy the thing come dey begin dey come another thing now i want make we look at something here nigeria got a very powerful document dss had a complete record of these same guys and i remember this same year or late last year the dss raided bureau de change bureau yes. change in some places they come arrest some people and the attorney general of the federation abubakar malami san raised very serious eyebrow on the DSA, say who sent them and gave approval for those arrests they made for terrorist financier. Today, the same DSS is going after Godwin Emefiele for what? Good make we know where this battle for the come. You see, a few days ago, I think three days back, the vice, I mean the deputy, oh sorry, the the Eh, how did they eh, Vice President, mm. President eh, Professor Yemi Oshibanjo, talk say, I already said EFCC should probe me, but it was stopped by Mr. President because I needed to let people know my hands were clean. Me and you know where it they go. <laughs> On the issue of FIRS 4 billion naira, market money, and other things when resort to mm prior to 2019 election, a re-election of him and Iyoga. It's a very sad thing, say a professor become a messenger to someone when he you know if he cross the boundary of that school when we suppose I don't want name again. Hmm. But make we look at issues here. Why is just saying that in that just a, th- a few days ago when Emefele was under Hot seat. On a very serious hot seat. Something they connect here. But it good make we understand, say somebody won't bump picking when when you know get father. Yeah. Ordinarily we will say a bastard, but this one not be bastard child, but he no good get an identified father. You see, Emefiele contested for uh, he already go for saying more by form. Mm. And he wanted to become in desire to become the president, the president. of the of, yeah because if you say the south south the uh, Niger produce who should become the president and looking at him from the angle of a political appointment and as a civil servant he was supposed to be um okay a contractor civil servant a contractor civil <laughs> so <laughs> so he not qualify yes he. pull his hands back because he was told resign from the CBN governorship position and then you can go and buy your form. And so when he checked the situation, he knows exactly, yeah, longer <laughs> truth. he know exactly waiting. You see, greed get the way they born children for person belle and when the belle don't they chop too much it e go dey make you the nose for so many things where you no suppose nose for the only thing the only people that were supposed to nose for things now journalists now them they nose for news and they no they allow them nose for news but they go dey you see the same cbn governor when he no dey gree make dem release a lot of news about how im they do business now he allow journalists now they help and quickly they disclose what wetin dss they do so that the word will come out for him you see am i say when the man went get one leg they use clutches dey waka Now when trap catch big man they know say that man get value so now here be the matter so now let's return back. How did the, the CBN governor even get his second term, second term in office as the next five years again as a governor? No forget, first tenure of President Muhammadu Buhari was marred with a lot of insecurity. And even though there were who who who, we know that only first tenure. No, I say beginning from his first tenure. Okay. It was really tenure. mad with insecurity till date. And apart from say that they can't give uh, um, reporters say may they give opportunity to them say may they army they allow them say they destroyed bomb blast mm-hmm, and whatever mm. a hundred as at yesterday mm, and two hundred yeah. and all of those stuff we, we understand how the matter go before say may they know they give figure may they know they allow even like Mohammed vex put why would reporters be discussing issues that have to do with Boko Haram and the killing of soldiers then bandits operated so badly that the government say they no know wetin to do because na dem use their hand buy di wahala come keep for here and meanwhile di bandits tok say di president No wetin dem want they needed to pay dis pipo off for a job that was done i would not say a job well done mm-hmm. a job that was done we have seen in nigeria na only one country where you dey see people dey discuss issues you go say na just rumour people that were involved in even the masterminding of the project go tell you say we brought in these people. that, now what, okay, remember the kwara state man that confessed yes, during sir. his own birthday because he see say where they go don near pass where for dey come. Uh, he said it that we brought them in for election. oga oga adeomo na where i dey always vex for the indigenous nigerians be this say why we dey always dey docile towards things like this, when e be say somebody don already confess but if na small person hmm. na im those kind words comot for im mouth now eh, sharp sharp dem don pick am how dss dey locate who call aisha fat woman eh okay hmm. uh-huh. say na we bring dis pipo in to destabilize di country before di election so dat e go make di eh, eh, presidency of di past president then uh, uh, goodluck jonathan as if the man no dey work he no know anything say crime everything people use their mouth videos dey there audio dey print media dey we we get all these things for our archives people dey share them, and yet the indigenous nigerians are quiet yes you see when all these things dey happen they knew that okay make we pay una off make una comot time don reach make dey go back don worry opportunity dey we go give una dey look look look look they contacted this same cbn how do you raise a hundred and fifty billion naira pay these people off this man instead of am to talk say hmm, i no know where that money dey except una collect from budget make only una go deliver o oh. He promised he was going to do it because there was an offer on the table. If you do this, your second term, you can return back to the office again. But otherwise, you will walk away and we will investigate you. You know, there's always something to mm-hmm. to hold these people. Mm. When person block us two day tight under bossa, you get as the worker for street. <laughs> Yeah. Uh, yes, so you know the worker where? Are you speaking from experience? Uh, either he open the legs worker or he go try to make sure he be careful not to move them anyhow. <laughs> so now the guy you yield, he actually did raised This money and some of these things wey we dey feel say no dey possible were really possible along the line cbn brought in some policies wey go fit help them to recoup the money from indigenous nigeria from the system thank you so if we dey look at issues when dey brought in so many deductions and charges and whatever here and there the things quickly just to make sure say stamp duty matter dey there yes o oh. after all we discover say they all did what they could do and the matter went into um, um, disappeared into the thin air even at that the money they no get collect they no go then this constant if you wan investigate cbn governor dss make i add one join am una go investigate how the cbn governor eventually made one million dollars available for mr president to pay to afghanistan o. precisely. una go investigate am reach the ground o. Oh. una go investigate where e see dollars give all politicians take buy i mean take take do primary so oh, because dem mm-hmm. no use naira o oh. una go investigate reach there o so don investigate the angle of the terrorists of paying money to the guys and then e no come whether dem no bring una share. doing assignment na assignment na assignment e eh, do o national but, assignment for mr president yes but but it good make we understand yes when you don't want to get your hands dirty you use a private contractor that is always the policy of government if you don't want to get your hands dirty use a private contractor and using a private contractor now you know the way the format when they go take move the thing to make sure it gets to the hands of the private contractor Now it be the same format when make mamu take feet move two billion from what was paid to mm. bandits or terrorists. And eventually today, they go bring them all the way from um, Egypt. Egypt. Return back home. Now, you see, Mamu case now is already. Uh, uh, uh, uh, they sweep and yes, join the, the ones where they under yes. carpet. So the I carpet want, don dey I, I, I want Abba, also. Uh, uh, super cup Abba carry. Dey there. Oh, they there. Very soon, go waka go house presidential pardon yeah. as the last minute delivering to the country before he walked away. So now, when you look at this situation, yes, from that angle, did he yield? Yes. Uh, he actually compromised? Yes. He raised the fund to these people? Yes. How did he deliver it? That don't ask me, I don't know. <laughs> but the question is, he did actually did all this. If you call that sponsoring terrorism, indirectly the government that he served sponsored terrorism. Precisely. magam so that right now the when, dss when the dss when the dss themselves yes they never understand that is where the game is actually very tough for them you see the dss is saying that the government they serve as an mda is sponsoring terrorists so it therefore means say the government na government of terrorists mm. because if a mefele that is serving as a governor of CBN, the highest office office when it comes to Nigeria finance and economy. Now in the finance terrorism, the government when they give them the power to release. Don't forget, Emefiele does not have power to release money to anybody. Yeah. Until the federal government and minister of finance, with the voice of Mr. President, say go ahead, and it therefore means say terrorists have always been managing the resources to make sure the resources get to who they want make it get to now at this point if they do accord borrower my co-debaters <laughs> panel of <laughs> judges if they call accord borrower say the money run enter uh, mm-hmm. uh, suit when make the same man run go mm-hmm. see the attorney general mm-hmm. that time when efcc trace the money mm-hmm if they say eh, eh, ako borrower money no get to the real borrowers wey we you know of recent they say they see eh, container load of of ah, money when they say they write akko borrower but they come begin deny yes they denied Always so now wetin i wan quickly let us understand be say dss do you really want to do your job do you really want to wake up are you waking up because this government is working out if the government was still seated and you have been sleeping and you choose to wake now that he's on his way out start from 2015 don't start with emefiele hmm number two i want who to dey sponsor who dey sponsor dss see, for this I, I for this na, for I this come i dey make me dey because of time o oh, yes i, I, I wan go there i wan quickly go there because time no really dey eh you see emefiele did wanted to become president of nigeria but the unfortunate thing be say the thing no go favour am and he discover say politically he no dey on ground even in im own village -huh, where he for come for inside delta e no dey on ground so why e come do longer then if fit do longer throat thinking say because im be governor of cbn im name don go round all banks and he go go round all villages and im name dey for money eh, how many of us dey read how many of us dey check signature <laughs> we even know at that time wenye wenye so whether we even know his signature. oga adeoma so, to tell you the truth now yesterday. was when you take say say emefiele name dey for okay so when you look at it if they think say that name dey popular so him go fit use am win election he had forgotten the processes involved in in election now when he come look at the stages involved he say no i no fit make am he withdrew and then they don make all the dollars through him to become available and he know the percentage when he get from them for the exchange mm. now he come look am how do i frustrate dis <laughs> pipo emefiele e come go meet mr president give me approval i want to redesign money to give you glory as your handover package to the country he navigated the guy man if you ever sit down with with politicians and some of these contractors wey they come you go know say they are very trickish e go tips tipsa president The discussion was not redesign naira to help the economy oh. as your last package to the country you know, no vex This thing wey you talk now you get uh, somebody wey the person na senator e be wey for one of our sister station mm-hmm. wey make some confessions He say mr president mean good for the country say he trust the people wey dey around am so if dem carry paper come talk say dem wan do this thing im go tell dem say okay una sure say the thing go work if if dem say yes say he go just say okay okay but i fault that one o oh. when when the person talk am i fault am so him come this one na ah, oga emefiele come go sit down with ah, i like drama sha come go sit down with mr president say see ah, go redesign this naira when you redesign am one all the money wey yes all the money wey people carry comot for inside bank When we no dey see fit charge put charges to take get you know any revenue hmm. drive the government like revenue drive well well where do we get more money after all we are making budget higher and higher every year so how do we get more money if we do this thing now you'll see say we go fit get if we go go exactly exact the exact amount in circulation mm-hmm. know how to tax tax the money mm-hmm. and then you go dey bring in igr and i say eh okay if that's the case go ahead na redesign that was why when they were debating whether the mr president approved the redesign naira quick quick mr president say i gave him the go ahead mm. because when the finance minister minister say get cockroach for our own yeah eh, cupboard e come provoke say its going to destroy the economy eh how come you did not contact me or <laughs> discuss with me first but to cut the long story short emefiele was actually fighting a political class Gang -gang. even though the grass was going to suffer which is the, the, the very mm. valuable valuable nigerians that is the poor mm. now as at today we know say over 133 million people are actually living below in fact below poverty class in nigeria even though the mr president don boast severally since over eight almost eight years now say he wan alleviate 100 million nigerians out of poverty but let's come back to it this thing this thing when they go on you go know say a lot of people don dey trapped with the policy of the cbn man let me disclose one secret the people wey come up on under the umbrella of pos operators to take cbn to court mm-hmm. were senators let us be aware in the country plainly there is no known uh, registered association known as pos operators but the people that came to register a, a known association known as senators because they are rerunning an election and they need to have more money to go into circulation so that they can buy vote and they know say Then two, they never knew say cbn was in collaboration with uh, um, inec chairman <laughs> on how to curb election issues two they no quick understand say the new inec act go dey effective like this mm. so a lot of things yes a lot of things tie them because if these people actually understand the implication they themselves not will not have even passed the law awesome. then they no know say is him uh, um, mahmoud abi professor mahmoud abi mm -hmm. say he go go beyond doing a collaboration with cbn on this project to make sure vote buying go dey very very minimal. minimal and so instead of not tying. not we know say not totally eradicated. no eradicated no na at least go dey very reduced so because of this when they see the thing eh e go help do this it will do this it will do that they come discover actually say it is going to make all the storage of money in their own hands hmm. become invalid and useless you said you did a prayer and god answer it today through emefiele say money will fail Hmm. in 2023 election and the day they go there say you have a whole in fact a room full of money, money. to buy vote but you can't use the money to buy any vote because it's no longer the money mm. in hmm. use hmm. even the ones now, in hard currency by 21st by 31st of january it will be exactly 25 days to election hmm. because february 25th is when presidential election and the senate uh, yeah national assembly election is then by march you have governor and house of assembly. The question is if you don't trouble Emefiele to resign now and bring in someone who will what, suspend go, the policy, who will work for them, who will serve their purpose. Now, the same group when they pursue Emefiele, now the same group they pursue, now pursue Arise TV and mm. this day mm. editors. Since they don't settle them, and we know say na APC group, So since they don't settle them, <laughs> Emefiele becomes the next target. Okay, hey Rufai, stop discussing us. If you stop discussing us, you are not demarketing us, you are not making people to see our lapses. We will let you rest. We have agreed. But is that journalism? Mm-mm. Mm. mm. See, journalism is actually telling a story that no, nobody wants you to tell. It's naive journalism. Journalism is not telling a story somebody wants you to air. Propaganda it's now. propaganda. So now we bless say na only this this our station na na dey so give when you now look at what is going on <laughs> emefiele is under hot seat e dey hot seat today because one e know say they don know say e dey use am take witch hunt dem serious witch hunting <laughs> and that the thing so, is going to tell so on their election bid. invariably oganiamo the enemies of the indigenous, indigenous people, people of, of nigeria are becoming the enemies of, of themselves, themselves unto destruction. destruction. so now, god answer prayers and the the indigenous people should stop protesting i want to advise the indigenous nigerians stop protesting watch the game the only thing is that me i go say god should allow emefiele remain till thirty-first. Mm so that when election is over you can remove the man because not be say him own hands clean o oh. no i'm not saying the man him hands no clean o oh. hmm, very bloody because oh, a lot of things dey when me me when sit down for here so documents when i know and how uh, hundred percent release to you hmm. and then only five percent is actually your own hmm, for inside how the remaining ninety ninety five percent return back to those when sign am we are aware of all so make we know dey i'm not say but somebody i they go uh, uh, uh, i they go somewhere yesterday okay i come comot for office They go They go my small village my small village mm. when i they go Now somebody say He tell one keke man He say devil go punish you you know ordinarily Now people they swear say god go punish you but this one he talk say devil go punish you now i say which kind curse be that for the first time i was hearing somebody mention that devil so this time around devil is helping us to fight a battle what is the battle the battle of those who were the problem of the country fighting themselves mm. for the good of the indigenous nigerian now this money that had been redesigned is actually the pain and he's going to make sure. And for the fact that Emefiele has hoarded it, it's not like aligning it go into circulation. Now, now. Because I, yesterday I dey even think am sef I I out, go somewhere and now only five hundred naira notes. Now yesterday now I see okay. the new one. Okay. Only one piece. Okay. It's, he not really released them much. He has allowed a thousand to come in and two hundred naira more. but 500 naira is hoarded even the 1000 is is kept back until 31st He allowed the people to have a first trash of it make it start to dey go into circulation as this one is coming in it will not go out again but banks are not having any option that to give you the same withdrawal of old note hmm. but by 31st of january if emefiele stays in the office till that day the new cash flow comes in and 25 days later election will take place how do you have harvest the money from the society to go and buy votes? mm. so it's a terrible game and they know that it's a complete uh, how do I say a complete failure of project, and because of that, the DSS right now is not doing the job they ought to have been doing. And the Mifile will never allow so it. The, the Lawyers DSS, will wake up for a Mifile because they know say na people they use them. The DSS not they work for the, the indigenous people. people of Nigeria. No. Uh-huh, but for the cabal. Yeah. Okay, so just talk your last well, talk. My advice right okay. now my advice right now be say nigerians should pray hard oh no pray more ah, we don first ah, pray we don first pray and the prayer be say those wey no let nigeria rest They go dey fight each other but today make them go rest uh-huh, today they go all lose the battle all of them will lose the battle for the benefit of the indigenous people of nigeria The prayer wey me get today be say more of this fight should be available in their hands so that they will forget how to dis- how to scatter Nigeria, and mm. then we, the indigenous Nigerians, will vote and get a Nigeria who will represent Nigerians to the indigenous, very poor Nigerians, and help them out of this situation so that we can help to focus this country. By the time they would have finished their fight, Nigerian would have taken over their country. This is just my own. My name is Nadia Mwakawa. Salute now this morning. Now, well done. Now, they listen to us on Informe Radio this morning, and this now our program State of the Nation. Yes, we they talk about uh, Oga Emefele wey DSS dey pursue unto say they say in a sponsor of uh, terrorists <laughs> can uh, eh, a houseboy sponsor something without the, this the magnitude of this without the oga's uh, uh, approval. <laughs> dss just dey indict dis government right now say na dem dey sponsor terrorism for nigeria well make we dey see how di tin dey unfold we indigenous nigerians <laughs> we dey watch dem because we know say di fight na for our good eh, those wey don talk say things no go better for us na their own um, pit na im dem dey dig for dem to enter and cover themselves by themselves. My name na Olayemi. I salute you.